ni radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze ku makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru inama ishinzwe uburenganzira bwa muntu yakuyeho komisiyo yari imaze imyaka itanu ikora iperereza ku ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu burundi yahise ishyiraho impuguke yigenga izakurikirana icyo kibazo Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira amatora yakuyeho umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ukora amatoza ku burundi yabaye kuri uyu wa gatanu i geneve mu busuwise aya matora y'ibihugu bigize inama nkuru ijoro agateka kazina muntu muri oni yemeje ko hajaho intumwa idasanzwe ikora raporo ku burundi raporteur special isubirira uwo mugwi ukora amatohoza ingingo ishiraho iyo ntumi idasanzwe izo bijejwe gukora raporo ku burundi muri oni ivuga ko akazi nyamukuru kayo ari kuba ijisho n'ugutwi kwa oni ku vyerekeye agateka kazina muntu guhanura leta mu ngingo zerekeye agateka kazina muntu kuba hafi y'amashirahamwe adakeya n'ivyicaro vya politike hamwe n'umugwi wigenga ujeje uburenganzira bwa muntu muri ico gisata oni ibona ko kidasanzwe nawe biruko umuhinga yigenga yakoze cyane mu byerekeye agateka kazina muntu muri oni ari geneve yabwiye ijwi ry'amerika ko ari akaryo kuri oni ko gusohoka buke buke mu bibazo by'uburundi uyu atashimye ko amazina yiwe amenyekana kubera akazi akora i geneve yagize ati unishaka kwikurayo gahoro gahoro iyi ntumwa nta nguvu ifise nk'iz'umugwi udasanzwe wari umaze imyaka itanu nta n'ubuhinga n'abahinga bahanitse azokoresha erega ku isi hasigaye hari ibindi bihugu bifise ingorane zikomeye kurusha uburundi ibi n'ishami ry'igenga ry'igiteka rirabizi ansheni ko yagize atwara iri shyirahamwe rihana agateka kazina muntu riri mu yarenga mirongo ine harimwo na human rights watch yaheruka gusaba ishami mpuzamakungu oni k'umugwi wayo ukora amatohoza wokongegwa ikiringo ari kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ariko barabyumva kuko umurapoteri sipesiyare bashyizeho ari utwara uburyo buke ukugira uburyo buke nuko n'ibyo ushobora gukora biba bike bivuga ko rero ibiri kubera mu burundi bizoba biriko biribagirwa kuba kwaturisha umwanya atari n'icyo bakivuze ko aya mashirahamwe abona ko igikorwa gikomeye gisigaye mu baharaniye agateka kazina muntu b'abarundi aho kuba mu biganza vy'amakungu umurazi usumba guhuma muri iteka twakiye neza ingingo ishyiraho umuraporoteri sipesiyare naho atari byo twari twiteze kuko nitwizera ko ari ikiganiro kizotangwa n'uwo muraporoteri sipesiyare gusa by'ukuri ibikorera mu burundi bizoba biriko bisagira n'ibyibagirwa tukaba twiteze ko uburundi nabwo bugiye bukamuha n'imiburire bukamureka agakora nk'uko babisabye n'ubwigenge byo mu gihugu nayo ku mashirahamwe nk'aya akorera mu burundi yo yavuga ko ishirahamwe mpuzamakungu oni ryari rikwiye gukuraho iyo migwi n'abahinga bakurikirana agateka kazina muntu mu burundi kuko ku bwayo ubu icuka ari ciza kuri mikoro y'ijwi ry'amerika gerard hakizimana atwara ishirahamwe foricone f ku izina ry'ayarenga mirongo itanu yaheruka kwandikira oni asaba ko umugwi wayo ukora amatohoza wovaho twakiriye nabi ishigwaho ry'umuraporoteri sipesiyare ku burundi tubona ko atarakenewe mbere twe dusaba ko n'igihugu kitomuha ikibanza ni uko agateka kazina muntu kifashe neza ikindi ni uko tumaze kubona ko bene aba bantu usanga ahanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana ni uko urabye nyir'ishobora mukuru w'igihugu ari mu bantu nawe baharanira agateka kazina muntu kuko iyo ariko aravuga arasaba ko atamurundi akwiye gutoteza uwundi umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu cnidh wabwiye ijwi rya amerika ko wowo ubandanya akazi kawo ko kuvugira abahohotewe six vinyine muraba atwara cnidh iyo tubonye ko hariho ikintu cyashitse umuntu akabugwa irengero icya mbere ni ugushikira inzego zitandukanye z'umutekano hanyuma tugashikira n'izindi zose inzego bikorana mu butungane kugira ngo tubaze ko bamaze kumenya izo nkuru kandi ko ari ikigo kirakorwa muri ankete duheruka kugira hariho abantu bashika kuri batatu canke bane tuza twarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye aha n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye aho yari mu nama ya oni i new york muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi guheze yari yaseguye ko uburundi butagikeneye kugumizwa ko ijisho na oni mu vyerekeye agateka kazina muntu ati dufashe kano kanya kugira ngo dusabe inama nkuru ijejwe y'agateka kazina muntu muri oni kuraba mu buryo bubereye no kubona neza ko uburundi buri kuburagira utwigoro dukomeye mu gukingira abanyagihugu igihe cyose oni canke ico gisata cayo kijejwe agateka kazina muntu kigerageza gufata uburundi nk'agahugu gahotera agateka kazina muntu ni ukuri ntaco bizoteba ngo bicikeko est tout simplement contre-productive uwo mugwi wa oni wakuweho wari washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntoreka za politike zatumye abarundi barenga ibihumbi amajana ane bahunga igihugu abandi bakicwa nk'uko oni ibisigura wari umaze gushyira ahabona ivyegeranyo bitanu birimwo n'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi y'agateka kazina muntu yahawe ndetse na sentare mpuzamakungu mpanavyaha isanzwe yaratanguye amatohoza nyezina ku burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'endwi zirindwi pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze claver umuryango w'abibumbye ni urasaba repubulika ya demokarasi ya kongo gushyiraho inzego z'ubutabera z'inzibacyuho kugira ngo yivane mu bwicanyi budashira umuryango w'abibumbye uvuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize abantu barenga igihumbi bamaze guhitanwa n'imitwe y'abitwaje intwaro naho abagera kuri magana abiri na mirongo itatu na batandatu bahitanywe n'inzego za leta zishinzwe umutekano mu ntara y'ituri na kivu ya ruguru thomas kamirindi nibyo atubwira umuyobozi mukuru w'ishami rya roni rishinzwe uburenganzira bwa muntu madame michel bachelet amaze gutangaza raporo y'umwaka wo kuva ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri kugera ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuri repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko inzira ikiri ndende cyane cyane mu ntara za kivu ya ruguru na ituri zo mu burasirazuba bw'igihugu mu gihe cy'umwaka ireba raporo itanga ingero z'abantu magana ane bishwe n'inyeshyamba muri ituri n'abandi magana abiri na mirongo itatu na batandatu bahitanywe n'inzego z'umutekano na gisirikari za leta muri ituri na kivu ya ruguru ivuga ko muri icyo gihe inkiko za kongo zahannye abasirikari n'abapolisi ba leta n'inyeshyamba bose hamwe bagera kuri magana atatu bamwe muri bo bahamwe n'ibyaha biremereye by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu ariko rero michel bachelet asanga bidahagije aragira ati nsabye nkomeje guverinoma ya kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara y'ingabo z'igihugu ku mitwe yitwaje intwaro yubahirize neza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi no guhana bikurikije amategeko uwo ari we wese wo mu nzego z'umutekano na gisirikari ubirenzeho yemeza ko inkiko zisanzwe za kongo zidahagije kugira ngo zihoze amarira abahohotewe kandi zirandura umuco wo kudahana niyo mpamvu asaba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo gushyiraho vuba inzego z'ubutabera z'inzibacyuho ati ni imwe mu nzira igihugu kivuye mu ntambara n'ubundi bwicanyi bukabije gishobora gukoresha kugira ngo izo nzego z'ubutabera z'inzibacyuho zunganire izisanzwe ziba zararengewe n'ibyaha bikabije bihonyora uburenganzira bwa muntu igihugu gishobora gushyiraho inkiko zihariye z'inzibacyuho kuvugurura ubucamanza busanzwe cyangwa gushyiraho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge kuri loni nibwo buryo bwonyine bwo kurandura ubwicanyi bwabaye karande muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gisubizo yahaye iyi raporo minisitiri w'uburenganzira bwa muntu wa repubulika ya demokarasi ya kongo albert fabrice puela avuga ko guverinoma y'igihugu cye ifite ubushake bwo gushinga komisiyo y'igihugu y'ubutabera bw'inzibacyuho n'ikigega cy'impozamarira ku bahohotewe bikabije ijwi ry'amerika michel bachelet muri raporo ye agize ibye ibyo raporo yo mu bihumbi bibiri na cumi yiswe mapping ivuga iyi raporo mapping yakozwe n'abahanga b'ishami rya roni bachelet ayobora ku bwicanyi bwabaye muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na gatatu niyo yabanje gusaba inzego z'ubutabera z'inzibacyuho muri kongo mapping ivuga ko abakoze ubwo bwicanyi ari ibihumbi n'ibihumbi naho abahohotewe ni ibihumbi amagana n'amagana bityo birenze kure cyane ubushobozi bw'inzego z'ubutabera izo ari zo zose zisanzwe zaba zihagije zihagije kandi zikora uko bikwiye mu gika cyayo cya kane mapingi ivuga ko abantu amamiliyoni bahohotewe babuze aho batakambira muri kongo kandi bakeneye ukuri ubutabera n'impozamarira raporo mapingi isobanura ko ubutabera bw'inzibacyuho bugizwe n'inzego nyinshi zitandukanye mu gihe inzego z'ubutabera zisanzwe byazirenze cyangwa zasenyutse inzego z'ubutabera bw'inzibacyuho zigomba guhana abakoze ibyaha bikabije gutanga ubutabera guca umuco wo kudahana kugira ngo bitazasubira ukundi kunga igihugu cyahungabanye gutanga umusanzu mu ivugurura ry'inzego z'ubutabera zisanzwe no kwimika umuco wo kugendera ku mategeko raporo maping ivuga kandi ko ubutabera bw'inzibacyuho bugomba guha ingufu demokarasi no gusubiza icyubahiro abahohotewe binyuze mu butabera ukuri n'impozamarira
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari aho muherereye hose amahoro y'imana abane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm kuri mikoro muri sitidiyo mugiye kubana nanjye christine uyisabye mfatanyije na mugenzi wanjye mugisha kayitare ndagusuhuje cyane urakoze cyane ndakwikirije kandi nawe ndagusuhuje abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi turabaganiriza ku yihe ngingo bakunzi bacu uyu munsi turaganira ku mirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ariko ntihabwe agaciro n'abagabo babo mu muryango nyarwanda usanga hari bamwe mu bagabo bafata umugore ukora imirimo yo mu rugo nk'utagira akazi by'umwihariko hari bamwe muri bo bazi icyo abagore babo bakora bakagusubiza ko nta kazi bafite kubera ko nta kazi k'umushahara w'ukwezi bakora ibi bituma birengagiza ko abagore babo birirwa mu rugo bakora imirimo kandi ifite agaciro ubusanzwe imirimo ikorwa mu muryango ni myinshi muri iyo mirimo harimo gushyira ku murongo urugo n'ibirugize kumenya amafunguro akenewe no kuyategura gukora amasuku y'urugo n'ibikoresho kurera abana n'ibindi bitewe n'uko umugore akora iyo mirimo yose mu rugo rwe kandi adahembwa bityo bigatuma idahabwa agaciro muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'abaturage bo mu mujyi wa kigali turamenya icyo batekereza kuri iyi mirimo ikorwa n'abagore mu miryango ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo tubahaye ikaze mu kiganiro cya none iki kiganiro gihagarariwe na roje nigena mu gihe mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubusanzwe mu rwego rwo kurwanya ubukene n'akarengane imirimo yo mu rugo idahabwa agaciro burya idindiza iterambere ry'umugore bakora amasaha menshi ariko ntibabone umwanya wo kujya mu mirimo yindi ibyara inyungu z'amafaranga iyo uganiriye na bamwe mu bagore birirwa mu rugo bakora iyo mirimo yaba mu mujyi no mu cyaro usanga bayikora kuva mu gitondo abyutse akageza nimugoroba nta kindi kintu yinjije ku ruhande rumwe iyo mirimo iraruhije kandi iranavunanye ariko bamwe mu bagabo usanga batayiha agaciro ku buryo yumva umugore ataka umunaniro akamubaza icyo yakoze ku rundi ruhande hari abagabo basanga imirimo yo mu rugo ivuna umugore cyane bityo ko ari ngombwa ko n'uwo bashakanye akwiye kwiha agaciro kandi akayimufashamo ikibazo si no kuvunana gusa ahubwo bigaragara nk'igihombo ku bagore by'umwihariko ku muryango muri rusange abagore bavuga ko abagabo babona agaciro k'iyo mirimo mu gihe barwaye kuko nibwo nabo bayikoraho mugenzi wacu david hitimana yanyarukiye mu mujyi wa kigali nuko aganira n'abadamu ndetse n'abagabo maze bamubwira uko babyumva imirimo abagore cyangwa se abadamu bakora yo mu rugo mbona ifite agaciro gakomeye cyane iranavunanye pito kuko itakozwe nta kintu wasanga mu rugo gihari tuvuge nkanjye ndi mwarimu ariko iyo ngeze mu rugo bintwara igihe kirekire kugira ngo nsubize gahunda ku murongo kuko ndi jyenyine nkatekereza ko mbaye mfite umugore hafi aho byatuma ntera imbere najya nza nkategura n'amasomo neza ubundi kwigisha abana ndi kuri gahunda bityo rero nsanga ifite agaciro ahubwo ikwiye no kubahwa cyane cyane cyane ko nyine hari n'uburinganire turashishikarizwa kugenda tuyigiramo uruhare natwe abagabo niyo mpamvu nanjye ahubwo nashishikariza abagabo bose kujya baharanira gufasha nyine abagore cyangwa se abamama mu mirimo yo mu rugo tukabarinda kuvunika cyane kuko ntabwo imvune zi- ziyibamo zigaragara agaciro nda- nta- imirimo yo mu rugo ntahawe agaciro ka mbere nk'ubu umugabo wanjye ntabwo yaraye mu kazi ntabwo yaraye mu rugo yaraye mu kazi mu kurara mu kazi arataha asange nakorobye mu nzu asange nateguye muri salo asange nashashe yishime ubundi tuvugane yatahukana n'undi muntu akagera mu rugo aragera mu gasanga mu nzu hateguye Yego.
asange natetse nahishije nawe yishimye yumva ko afite umuntu abasize kubera ko ubungubu tuvugana uta- usanze mu rugo nta muntu uhari icyo gihe biraba bibangamye Mm.
binagaragara nabi ariko usanze nakoze usanga bigaragara neza njyewe ubwanjye uyikora nyiha agaciro ariko umugabo ashobora gusohoka akagenda Mm.
mwahura wamubaza ati umugore wakora iki amubwira ati umugore wanjye nta kazi agira kandi mu by'ukuri njyewe mba nanavunitse Mm.
mba nagakoze navunitse niyo mpamvu rero imirimo ikorwa n'abadamu njyewe nyiha agaciro karemereye imirimo ikorwa n'abadamu ubirebeye inyuma usanga nta ruhare ariko bigira agaciro iyo wakuye undi muntu hanze Mm.
akinjira mu rugo rwawe ugatangira kumuhemba ugatangira kumuha amafaranga uhita ubibona ko bifite agaciro imirimo twebwe abadamu dukora mu rugo biga kandi kurusha n'ayandi yo mu biro nubwo si nta mushahara tuba twinjiza ariko tuba dufite akazi gakomeye tuba dufite akazi tuba dufite imirimo ikomeye twe dukora Mm.
nta mushahara ugaragara ko tuba twawinjije ariko tuba dufite akamaro mu rugo rwacu Mm.
none se ubu ngiye ku kazi ngahembwa mu rugo byanjye bisigara bipfa njyewe rero iriya mirimo y'abagore mba mbona ari imirimo iteraha idafite agaciro idafite epfo na ruguru nta kazi kaba karimo reka biba ari ibintu umuntu uwo ari we wese yakora ntabwo ari ibintu ngewe mpa agaciro imirimo y'abagabo niba ifatika kuko aba arakora we ukabona afite soleri igaragara naho biriya byo mu rugo nta kigenda rwose ikintu nababwira bamenye ko tuvunika turabikora tukavunika nk'iyo urwaye nibwo umugabo abona ko wowe wari ufite agaciro muri urwo rugo koza abana biramunanira gukoropa bikamunanira ahita abona yuko hari agaciro wari ufite mugenzi wacu david hitimana arakoze cyane ku bitekerezo byiza yakusanyije mu baturage ku buryo bafata imirimo yo mu rugo namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika muri iki kiganiro turi kuganira ku mirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo isesengura ryakozwe n'ishami rya loni rishinzwe iterambere UNDP ku mibare yo mu bihugu makumyabiri n'umunani rigaragaza ko imirimo yo mu rugo idahabwa agaciro kandi itanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'igihugu mu musaruro mbumbe w'igihugu iyi mirimo igira uruhare ruri hagati ya cumi na kabiri na mirongo ine ku ijana mu gushaka umuti w'iki kibazo inzego zose zigomba gufashanya by'umwihariko hagashyirwa ingufu mu kwigisha ihame ry'uburinganire umugabo witwa Nsengimana Jean Claude washakanye na Mukasiku ubwabo Liberata ubu bamaze imyaka igera hafi ku icumi babana mu karere ka Ngoma uyu mugabo mbere yajyaga mu bucuruzi bw'amatungo agasiga umugore we mu rugo no mu mirimo y'ubuhinzi ariko akabifata nk'aho atavunika mugenzi wacu noel ishimwe yasuye uyu muryango aganira n'aba bombi nuko adutegurira inkuru ikurikira
ni ukuvuga ngo iyo umuntu agenda ntabwo amenya uwo asigaye mu rugo yavunitse Eh, nanjye naragendaga naza nkumva ko ntacyo wakoze Eh, ariko aho kovide yaziye na- nibwo nagenzuye nkabo- mbona umugore avunika cyane akora imirimo myinshi iri Eh, naho ubu ngubu nta kibazo dufitanye tubanye neza mbere byabaga bimeze gute najyaga mu rugo nagendaga mu gitondo nka- nkajya mu rugo bwi- bwije nkajya mu gitondo nkamuka ngenda nkatekereza ku mugore nkumva yuko nyine nta mirimo afite ikomeye ariko ubu ngubu nabonye ko baba bafite imirimo myinshi eh, kujya gu- guhinga gu- kwita ku bana ku masuku yo mu rugo ni ibintu byinshi biba bikomeye mu mirimo bakora reka duhe n'umwanya madamu u- u- u- umugabo wawe ngo hari igihe yazaga yiriwe mu mihana yagera hano agasanga ngo ushobora kuba wavunitse ariko ntabone ko ushobora kuba wavunitse icyo gihe byagiraga izihe ngaruka ku mibanire yanyu nyine we yarazaga nkabona ibyo nako- ya- nakoze ntabwo abihaye agaciro wenda se ngo anagire no kuvuga ngo uyu munsi wakoze ndagushimye we akabona ko nta gaciro abihaye nyine akabona ko ntacyo byanantwaye bitanamvuna ariko ageze aho afata umwanya wo kwicara neza muri iyi kovide areba imirimo nkura nayo mu rugo arayitegereza kwita ku bana guhinga abona ni imirimo ikomeye cyane ubwo ahita nanjye ampa agaciro amenya ko mvunika nyine nk'umugore mu rugo waravunikaga cyane Ii, naravunikaga Du- dushushanyirize nk'umunsi wawe wiriwe mu rugo kuva mu gitondo u- ubyutse kugeza nimugoroba twumve nk'umunsi nta munsi nigeze mbona ni- navaga guhinga ubwo nkahita njya kwita ku bana nkajya no mu isuku nanone navuga ngo nta munsi niriwe n'umwe ntafite ikintu ndi gukora hano mu rugo hanyuma ne- noneho uh, muravuga muti kovide yabaye isomo urabihurizaho n'umugabo wawe ese ubu noneho mubanye muti ese ya mirimo ubu noneho ikorwa gute ye kubera ko yicaye hasi nyine guma mu rugo ije akayitegereza yamaze kubona ko mvunika cyane ahita afata umwanzuro wo guhu- gufata imbaraga ze akazihuza n'izanjye sinongeye kuvunika Eh, akamfasha muri ya mirimo y'urugo Mm, reka wenda mpehe n'umugabo uh, iyo mirimo yo mu rugo noneho ubu imirimo umuga- umugore wawe akora aratubwira ati nkora isuku nkora ubuhinzi mu gihe wowe wagiye mu- muri ubwo bucuruzi bw'amatungo wowe wayiha akahe gaciro imirimo umugore wawe akora igihe ndebye mbona nta agaciro nta agaciro ariko kuvuga ngo umuhemba ntabwo nabona amafaranga amuhemba ntabwo nabona ikiguzi cyo kumuhemba Ni ku mafaranga gusa icyo nabo- abagore baravunika cyane mu rugo baravunika rwose bakora imirimo myinshi wenda nk'abagabo bagenzi banjye njye nabagira inama yo gufa- yo kwicara bagafata- bagafatanya no mu- n'umugore mu rugo bakabafasha imirimo kuko njyewe ndebye nasanze bavunika niyo ngiye ngenda nzi ko umudamu wanjye yasigaye avunika ya- yakoze ibintu byinshi iyi nama nabagira ni ukumvikana mu rugo umwe akamenya ko undi avunika akagira imirimo amufasha ubu hari nk'imirimo uyu mugabo wawe jean claude yakunganiramo iyo ngiyo irahari Mhm, nk'iyo atagiye gucuruza akirirwa hano mu rugo akunganira mu bijyanye n'ibyo ashobora gusanga ndiho nshana ntetse agahita ansaturira urukwe cyangwa se wenda igihe abana bagiye ku ishuri agahita anzanira amazi akayanyegereza kandi nkahita mbona ko amfashije muri ya mirimo y'urugo reka tubashimire cyane umuryango wa mukasi ku bwabo liberata n'uwansengimana jean claude uh, ku buhamya musangije abatwumva mu kiganiro ejo mwakoze cyane murakoze
arakoze cyane mugenzi wacu noel manishimwe ku kiganiro cyiza yagiranye n'uyu muryango wa nsengimana jean claude na mukasi ku bwabo liberata ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo habeho impinduka mu myumvire ku mirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika muri iki kiganiro turi kuganira ku mirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi tubonereho duha umwanya mugenzi wacu uw'icyeza christela adusangiza ubwo butumwa turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato cyane bagenzi banjye barakoze kumpa ikaze rero bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa bumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none ivuga ku mirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ariko ntihabwe agaciro n'abagabo babo kabera emmanuel uherereye mu murenge wa gahanga mu kagari ka rwabutenge yagize ati imirimo ikorwa mu ngo n'abo twashakanye irakomeye ati iramutse igenewe umushahara nta n'uwawubona buri mugabo akwiye guha umugore w'agaciro ku bw'iyo mirimo akora kuko aba ayikoze ayikunze nka mutima w'urugo naho nyandwi emmanuel uherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa ndera yagize ati umugabo udaha agaciro imirimo ikorwa n'umugore mu rugo ntazi uburyo ivuna cyangwa ntarafata umunsi ngo bafatanye n'umugore we abone uburyo ibigoranye abagabo bakwiye gufata neza abadamu babo mu mibanire kuko bakora imirimo iremereye kandi bayikunze ese wowe udukurikiye urabyumva ute dusangiza igitekerezo cyawe arakoze cyane mugenzi wacu uwicyeza christela ndetse namwe mumaze kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo reka twibutse ko uyu munsi turi kuganira ku mirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo umuryango action aid rwanda uramagana ukudahabwa agaciro kw'imirimo yo mu rugo abagore bakora ariko bagafatwa nk'imburamukoro madamu josephine irene uwamariya uyobora uyu muryango asanga iki kibazo gikeneye uruhare rwa buri wese impamvu ni uko ubushakashatsi bakoze bugaragaza ko hatagize igikorwa byakomeza kuba imbarutso y'amakimbirane mu muryango mugenzi wacu ishimwe honore yagiranye na josephine ikiganiro amusangiza byinshi ku byakorwa ngo iyi mirimo ihabwe agaciro twakoze ubushakashatsi bugaragaza ko mu cyaro amasaha atandatu ari muri utwo turimo umugabo wakoze iyo mirimo isaha imwe yonyine kuko aba ari bujye kuganira na bagenzi be no gufata agacupa akumva ko umugore adakeneye kuruhuka noneho muri semi abani hegereye imijyi abagore bamara amasaha atanu muri iyo mirimo idahabwa agaciro umugabo we amara isaha imwe yonyine noneho mu mujyi kubera gushaka indi mibereho bamara amasaha abiri kuri iyo mirimo hari ababa babagana nk'ibintu bibaremereye ku buryo bifata nk'ihohoterwa mu by'ukuri ubukangurambaga na capacity building dukora itangirira ku burenganzira bwabo ukanasanga abagabo barahohotera abagore kandi mu by'ukuri biturutse no kuri bwa buremere bwa ya mirimo bakora atanabonye n'umwanya wo kuruhuka niba umuntu yagiye mu kazi wenda mu biro amenye ko n'uwasigaye mu rugo ari mu kazi umugabo nawe agira ibyo akora n'abana bagira ibyo bakora kugira ngo bigabanyirize imvune wa mugore ese iyo bajya gutekesha muri muri resitora uwo mutetsi ntiyajya guhembwa hari ayahembwa ntibahera aho ngaho bavuge bati mu by'ukuri iriya mirimo tudaha agaciro ifite agaciro icyo twishimira ubu ngubu ni uko anipeyidi keya waka noneho iri muri famili polisi umugore akwiriye kumenya ko afite uburenganzira busesuye agomba kwemera ibitamuha amahoro ndi mu rugo ariko mfite uwo dufatanyije umugabo akeneye guhindura imyumvire y'uko umugore we ari we w'indushyi ugomba kuba inyuma hariya umugore we nawe ari umuntu afite uburenganzira kandi bahuye baje gufatanya arakoze cyane mugenzi wacu ishimwe honore ku kiganiro cyiza yagiranye na madamu josephine irene uwamariya uyobora umuryango action aid ikiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha kandi tubashimiye kuba mwabanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro kugeza aka kanya ikiganiro cyari gihagarariwe na roje niyigena mu gihe mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma tuboneraho kandi dushimire itsinda ry'abanyamakuru bagenzi bacu badufashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro amahoro y'imana bane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro radiyo ijwi rya amerika ibategurira inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni diodone cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu